iradiyo ijwi ry'amerika isamanira i washington dc mu kirundi mu kinyarwanda mwaramutse inshuti mwese mu duteze amatwi muri kumwe na federica nkundikije duhereye ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu aloise bigirimana
mwaramutse frederike mwaramutse muduteze amatwi tuyahere muri repubulika ya demokarasi ya kongo muri repubulika ya demokarasi ya kongo amatohoza ariko arakorwa yerekanye ko hari ibimenyetso by'abafise intumbero yo guhungabanya umutekano w'igihugu leta ya kongo yabivuze ejo ku munsi wa kabiri inyuma y'ifatwa ku munsi wa gatandatu ry'umuhanuzi adasanzwe wa perezida mu by'umutekano francoise beya yari azwi ko afise uruhara runini mu bijyanye n'umutekano w'icyo gihugu yahagaritswe ku munsi wa gatandatu igihe perezida cisekedi yari mu nama y'ubumwe bwa afurika yadizabeba muri etiyopiya umuvugizi wa perezida felix cisekedi tarsisi kasongo mwema yavugiye kuri televiziyo ya leta ko amatohoza akibandanya kandi ariko akogwa ku nzego zitandukanye asaba abakongomani kuguma batekanye ihagarika ryiwe ryabyuye imyiyerekano mu gihugu hamwe n'ubwoba ko leta ya kongo ishobora guhungabana mu ijambo yashikirije ryo ku munsi wa kabiri umuvugizi wa perezida yavuze ko uwuzogerageza guhungabanya inzego z'igihugu zaciye muri demokarasi atazigera yihanganirwa muri oni akanama kajejwe amahoro n'umutekano ntikashoboye kumvikana ku itangazo kosohorera hamwe kuri kudeta yabaye muri burkina faso ni nyuma y'inama kagize mu mwiherero ejo ku munsi wa kabiri aho bari baca ijya nino kuri kudeta yabaye mu kwezi guheze muri burkina faso nk'uko byavuzwe n'abadiporomate ba oni urwandiko rw'imfatakibanza rw'ivyo biganiro ruvuga ko abagize ako kanama bashikirije amakenga ku vyabaye bongera basaba ko intwari ishingiye ku ibwirizwa shingiro risubizwaho basabye kandi ko perezida yakuwe roke marc christian kabore arekugwa akabona kwidegembya ako kanama karashigikiye utwigoro turiko turakorwa n'ishirahamwe sedao mu kurondera umuti w'uru ruhagarara mu ndwi iheze ishirahamwe sedao ryarabangiriye gufata ibihano kuri burkina faso ariko risaba ubutegetsi bwa gisirikare gutangaza ikirangamisi cyo kugaruka ku ntwaro ya gisivire muri afurika perezida wa senegal Macky Sall ejo kuwa kabiri yarahaye ingabire abakinnyi b'ikipe y'igihugu y'umupira w'amaguru baheruka gutahukana igikombe cya kane ku munsi w'imani uheze yagabiye umwe wese ibihumbi mirongo umunani n'indwi by'amadolari hamwe n'amatongo ku mugwa mukuru dakar no mu gisagara byegeranye diamniado ibi byabereye ku kirimba cya perezida ku mugwa mukuru dakar ahari hakoroniye amasinzi y'abakunzi b'umupira w'amaguru w'icyo gihugu ariko perezida yavuze ko yababajwe n'abantu batatu bapfuye bari mu kigwi cy'abariko bigina iyo nsinzi perezida yasabye umumenyereza w'iyo kipe ya senegare ariyu sise kubandanya aherekeza iyo ekipe gushika mbere no mu gikombe c'isi yose ibiganiro vya niklere na irani birabandanya ibiganiro hagati ya irani na leta z'ubumwe za amerika ku kunagura amasezerano ya niklere yo mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu byarasubiye ejo ku munsi wa kabiri inyuma y'iminsi icumi bari mu karuhuko ariko intumwa ziri muri ibyo biganiro zaririnze kwemeza nimba bari hafi yo gukemura ibibazo bikomeye batarumvikanako intumwa muri ibyo biganiro zivuga ko ata ntambwe nini barashika ko kuva ibyo biganiro bisubiye gutangura mu kwezi kw'icumi na kumwe inyuma y'amezi atanu byarahagaze ku bw'amatora ya perezida wo muri irani ibi biganiro birimwo intumwa za irani amerika uburusiya ubushinwa ubufaransa ubudage ubwongereza hamwe n'ubumwe bwa buraya ntibyashobotse bimenyekana nimba hari intambuko zatewe mu rwego rwa politike intumwa z'abatalibani ziri i geneve mu buswise kuva ejo kuwa kabiri mu biganiro bizomara indwi n'amashyirahamwe y'abagiraneza hamwe n'ayaharanira agateka kazi na muntu izi ntumwa kandi zizobonana n'abategetsi b'ubuswise hamwe n'abandi ba buraya ndetse n'ishyirahamwe ritabara imbabare ku isi croix rouge umushikiranganji w'ubuswise w'imigenderanire yavuze ko kubona izo ntumwa z'abatalibani ziri ku butaka bwabo bidasigura ko igihugu ciwe cemera ubutegetsi bw'abatalibani kuva abatalibani bashika ku butegetsi mu kwezi k'umunani afghanistan yinjiye mu bukene bw'amafaranga ubushomeri buriyongera kandi ihagarikwa ry'imfashanyo rituma igihugu cinjira mu bihe vy'ubukene hamwe n'inzara bitari bwigere biboneka mu gusozera uwahoze ari umwungere wa ekereziya katolika papa benedikito wa cumi na gatandatu yarasavye imbabazi ejo ku munsi wa kabiri ku bakozi ba ekereziya katolika bakoze ivyaha mu maso yiwe ariko abamufasha bamiriye kure ko bapfukiriye ivyo vyaha igihe yari arkibishope w'igisagara ca minike ni mu gihugu c'ubudagi urwete rw'uwo yahoze ari umwungere wa ekereziya katolika papa benedikito wa cumi na gatandatu yavuye mu mabanga mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu yagwishyuye nk'inyishu ku matohoza yakozwe mu gihugu cy'ubudagi mu kwezi guheze aya matohoza aramunegura ativuye inyuma ku kuntu atabyifashemo neza kuko yakingiye ikibaba abapadiri bagirijwe ibyaha bifitaniye isano n'ubusambanyi hari mu myaka y'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani mu gihugu c'ubudagi
urakoze aloyiza bigirimana ku makuru uheje kudushikiriza tubibutse ko muriko murabandanya kumviza iradiyo ijwi ry'amerika mu burundi twumvikanira ku mirongo migufi ya shotweve ku metero mirongo ine na zitanu mirongo itatu n'imwe na mirongo ine n'imwe mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'amerika ejo ku munsi wa kabiri perezida paul kagame w'u rwanda yaremeje ko umutwe wa fdlr n'iyindi mitwe ikorana nawo bikomeje kuba ikibazo ku mutekano w'igihugu ciwe akavuga ko yiteguye kugihagurukira tuzabikemura uko bikwiye kuba bikemura hari aho twinginga hari aho twumvikana hari aho dusaba hari n'aho iyo byarenze umurongo tutagira uwo dusaba tugakemura ikibazo uko gikwiye gukemuka uyu ni perezida paul kagame w'u rwanda muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika mu kanya amakuru yo mu karere ka afurika y'ibiyaga binini aya makuru tuyahereye mu rwanda ejo ku wa kabiri perezida w'u rwanda paul kagame yaratangaje ko hari icyizere ko mu minsi iri imbere umubano w'u rwanda n'akarere uzokongera kuba mwiza ni mu gihe haheze igihe u rwanda n'uburundi ndetse na uganda birebana ari ingwe perezida kagame yabitangaje igihe yari ararahiza abategetsi bashasha binjiye muri leta ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika Eric Bagirubusa ari Kigali mu Rwanda.
Akimara kwakira indahiro z'abategetsi bakuru bashya muri guverinoma perezida w'u Rwanda Paul Kagame nibwo yongeye kugira icyo avuga ku mibanire y'u Rwanda n'amahanga. Ni umuhango wabereye mu ngoro y'inteko ishinga amategeko. Nta gihe cya nyacyo perezida Kagame yatangaje ko u Rwanda n'u Burundi ndetse na Uganda byaba byongeye kugenderana uko byahoze. Ahereye ku Burundi, perezida Kagame yemeje ko afatiye ku ntambwe u Rwanda n'u Burundi bimaze gutera nyuma y'imyaka igera muri itandatu umubano umeze nk'uwahagaze mu minsi iri imbere ibintu bishobora gusubira mu buryo ngira ngo mu bihe biri imbere umubano uraza kugenda urushaho kuba mwiza n'abarundi n'abanyarwanda babana uko bikwiriye uko byari bisanzwe n'ubundi ndetse n'ibyajyaga bitera ibibazo bindi by'umutekano bijyanye no ku mupaka mujya mubikurikira muri za kibira na nyungwe ibyo turagenda tubyumvikanaho n'abarundi uko tuzagenza icyo kibazo ku bireba imibanire y'u rwanda na uganda perezida kagame yibukije ko mugenzi we wa uganda bwana yoweri kaguta museveni mu minsi ishize yamwoherereje intumwa zirimo umuhungu we icyarimwe n'umugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka generali muhozi kayinerugaba yemeje ko baganiriye ku bibazo byo gufungura imipaka perezida kagame agashimangira ko hagombye kubanza kuvana mu nzira icyatumye imipaka ifungwa iyo ntumwa yazanye ubutumwa isa ni mu biganiro twumvikana ko hari ibyo twese twakora ndetse ariko njye nkomeza kuvuga ko gufungura umupaka ni byiza ariko gufungura umupaka udakemuye ikibazo cyatumye umupaka ufungwa ntabwo ari byo nta nubwo byakunda habaho kwemeranya ko n'ibyateye umupaka gufungwa nabyo bigiye kwitabwaho impamvu u rwanda rusobanura rwashingiyeho rufunga imipaka iruhuza n'umuturanyi wo mu majyaruguru ni uko abanyarwanda bajya muri uganda bagerayo bagahohoterwa uganda ibashinja ibikorwa byo kuvogera ubusugire bwayo binyuze mu butasi kuri perezida kagame we ni ikinyuranyo ariko gutata ukohereza abanyarwanda bose kujya gutata kohereza abantu magana igihumbi gutata kohereza n'abana n'abakecuru n'aba ikiguzi cyacyo ntabwo uzi ko cyangana n'icyo waba ushaka muri uko gutata waba uri umuginga ukabije kugeza ubu umupaka wa gatuna niwo wafunguwe mu mpera z'ukwezi gushize ariko abaturage b'ibihugu byombi ntibaratangira kongera kugenderana perezida kagame akizeza ko hari ibyo uganda yemeye ikiri kunoza ubu rero umupaka warafunguwe twarawufunguye muri uganda naho hari ibyo batangiye gukora bigaragara ko bavana za nzitizi cyangwa bya bindi byatumye umupaka ufungwa mu nzira bagenda babivana mu nzira biragaragara turabikurikiranira hafi turabiganira nabo ndibwira ko nabyo turi mu nzira nziza naho ku kirebana n'imibanire y'u rwanda n'igihugu cya repubulika ya demokarasi ya kongo umukuru w'u rwanda n'ubwo atayitinzeho ntiyabuze kwemeza ko hakigaragara ikibazo cy'umwanzi w'u rwanda abereye ku isonga ni umwanzi avuga ko amaze imyaka isaga makumyabiri n'itanu n'abandi bagenda bamwiyongaho mu mvugo ishimitse perezida kagame akavuga ko mu nzira izo arizo zose kizakemuka impamvu duhanze amaso muri kongo ni fdrr n'indi mitwe iri muri kongo ishobora kuvanga na adf kubera urabona ko redi hari connection ibyo tubihanze amaso ariko tuzabikemura uko bikwiye kuba bikemura hari aho twinginga hari aho twumvikana hari aho dusaba hari n'aho iyo byarenze umurongo tutagira uwo dusaba tugakemura ikibazo uko gikwiye gukemuka mu ijambo rye perezida kagame yongeye kwibutsa ko u rwanda rufite ingabo mu bihugu bya repubulika ya santarafurika no muri mozambike muri santarafurika hari ingabo z'abanyarwanda zigendera ku masezerano ya loni n'izindi ziriyo ku bwumvikane bw'ibihugu byombi perezida kagame akavuga ko byose bigamije kubungabunga amahoro ku gihugu cya mozambike by'umwihariko mu ntara ya cabo delgado yari yibasiwe n'umutwe w'iterabwoba perezida kagame yabwiye abanyarwanda ko magingwa iyo ntara itekanye byibura ku kigero cya mirongo inani na gatanu ku ijana gusa yasezeranije ko izo ngabo u rwanda rwohereje mu bihugu byombi zishobora kuzatindayo bitewe n'uko umutekano uzaba uba wifashe muri uwo muhango wo kurahiza abategetsi bakuru bashya muri guverinoma mu mvugo y'amarenga perezida kagame yanenze ibihugu avuga ko bishaka gutera inkunga abarwanya ubutegetsi bwe abakurira inzira ku murima ko byose ntacyo bizageraho abarahiye n'ibwani ernest nsabimana uherutse kuba minisitiri w'ibikorwa remezo ndetse na patrici uwase umunyamabanga wa leta muri iyo minisiteri perezida kagame agasaba abategetsi kureka kurahira byo kurangiza umuhango ahubwo bakarahirira kuzuza inshingano mu nyungu z'igihugu z'igihugu muri rusange eh bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali urakoze eric umuryango w'ubumwe bwa buraya ejo ku munsi wa kabiri waravanyeho ingingo zari zafatiwe burundi mu mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu zirimo guhagarika imfashanyo y'amafaranga icyo gihugu cyahora gihabwa hamwe n'amafaranga yahora ahabwa inzego za leta y'u burundi inkuru dusomerwa na mugenzi wacu fidele nyongabo kubera ishyirahamwe ry'ubumwe bwa buraya ryakuyeho ingingo zari zafashwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu rirashobora gusubira kubandanya gufashanya n'uburundi iyo ngingo yafashwe ejo kuwa kabiri yafatiye ku migambi ya politiki yerekeye kugarukana amahoro mu gihugu cy'uburundi yatanguranye n'amatora yabaye mu kwezi kwa gatanu k'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri yatanze icyizere gishasha ku barundi kuva habaye amatora mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ishyirahamwe ry'ubumwe bwa buraya ryarakiye neza intambwe leta y'uburundi yakoze ku bijanye n'agateka ka muntu ubuyobozi bubereye hamwe n'iyubahirizwa ry'amategeko vyongeye igitigiri kinini c'abarundi bari bahunze igihugu barahungutse ku gushaka kwabo gufashanya n'amakungu hamwe n'ibihugu bibanyi vy'uburundi vyarasubiye gukomezwa yamara iryo shirahamwe rivuga ko hakiri ibibazo bikibandanya mu bisata bijanye n'agateka ka muntu indwara ibereye kunywanisha abanyagihugu n'iyubahirizwa ry'amategeko iyindi ntambwe muri ivyo bisata yogirira akamaro abarundi bose ishirahamwe ry'ubumwe bwa buraya hamwe n'abandi bakorana n'uburundi bariteguriye gufasha abategetsi b'uburundi twigoro twabo tubandanya tugutsimbataza inzego za demokrasi ivyerekeye agateka ka muntu ubuyobozi bubereye iyubahirizwa ry'amategeko hamwe no gushira mu ngiro ivyo biyemeje ku bijanye no gutera iyindi ntambwe muri ivyo bisata inyuma y'uko ibintu bibaye nabi mu gihugu c'uburundi mu gihe c'imbere y'amatora y'abashingamateka n'ay'umukuru w'igihugu mu kwezi kwa gatandatu n'ukwezi kw'indwi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ishirahamwe ry'ubumwe bwa buraya ryabona ko uburundi butariko bwubahiriza ibintu bisabwa biri mu ngingo y'icenda y'amasezerano yo gukorana hagati y'iryo shirahamwe n'ishirahamwe asepe ry'ibihugu vyo ku migabane ya afurika karayibe na pasifike ishirahamwe ryari ryaciye rifata ingingo yo guhagarika guha leta y'uburundi imfashanyo y'amafaranga urakoze fidela dusubire dukubitire mu rwanda abasaba indishi mu rubanza rwa paul rusesabagina na bagenzi we barasavye sentare ko abaregwa bose uko ari babiri bategekwa kuriha indishi ku vyaha babakoreye mu gihe abaregwa bobo bagaragaza ko badakwiye gusabwa indishi kuko ibitero vyakozwe n'abarwanyi ba fln batabigizemwo uruhara n'inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika suntakawuyi ari kigali mu rwanda mu iburanisha ryo kuri uyu wa kabiri abaregwa cumi n'icyenda nibo bari bitabiriye iburanisha usibye matakamba jean berikimasi uburana yifashishije ikoranabuhanga ari muri gereza ya mageragere ku mpamvu z'uburwayi na paul rusesabagina wivanye mu rubanza ikibazo cy'indishyi n'icy'ababuranyi ku mpande zombi bavuzeho kuri uyu wa kabiri bamwe mu baregwa bagaragaje ko baciwe indishyi kandi bataragize uruhare mu byaha byakorewe abaturage ba nyabimata uw'inkingi mu karere ka nyamagabe na kitabi mu nkengero z'ishyamba rya nyungwe mu baregwa harimo Nsengimana Herman wahoze ari umuvugizi wa Iferene asimbuye Nsabimana Karisti Sankara yavuze ko adakwiye kuryozwa indishyi kuko ibyaha byose byakorewe abaturage bo mu mirenge yagabweho ibitero na Iferene byabaye we ari umuvugizi wa Iferene ari muri Kongo Nsengimana Herman yagaragaje ko nta ruhare na ruto yagize muri ibyo bitero abandi bane bari muri iri tsinda nabo bahakanye uruhare mu bikorwa byo guhohotera abaturage bagaragaza ko byakozwe byose byabazwa abari abayobozi ba Iferene barimo rusesabagina paul ndetse n'abasirikare bakuru bayoboraga abagabaga ibitero abunganira abaregera indishyi barimo metere munyamahoro rene na metere mukashema marie louise babwira urukiko rw'ubujurire ko abaregwa bakwiye kubazwa ku byashingiweho baryozwa indishyi bibukije ko uburyozwa cyaha bubaho ari uko hari icyakozwe n'icyangijwe n'abakiryozwa bavuze ko hashingiwe ku miterere y'ibyaha by'iterabwoba abaregwa bakurikiranyweho hari abayobozi bashyizeho politike bakanashaka amafaranga yo gukoresha muri efereni hakaba n'abasirikare bagabye ibitero Metre Munyamahoro yasobanuye ko kuba abaregwa batarahamijwe uruhare mu bitero bimwe bitatuma batishyura indishyi kuko ibyo baregwa ari icyaha gitegurwa mu mugambi muremure kandi urimo benshi abaregera indishyi bagaragarije urukiko ko bambuwe ibyabo hakaba biciwe ababo ariko urukiko rukaba amafaranga atangana n'ibibazo basigiwe n'ibitero bya efereni hari umugore umwe uri mu baregera indishyi bagaragarije urukiko ko yiciwe umugabo bakaba asigaye ari umupfakazi urera abana wenyine yasabaga amafaranga arenga miliyoni ijana y'indishyi y'akababaro ariko urukiko rukuru rwamugeneye miliyoni icumi uyu mubyeyi asangira ibibazo n'abandi benshi bagera kuri mirongo ine na batatu bagaragaza ko bahawe amafaranga adahwanya n'akababaro batewe n'ibitero bya efereni hari ikindi cyiciro cy'abaregeraga indishyi bagera kuri mirongo itanu na babiri batahawe indishyi z'akababaro urukiko rukuru rukaba rwari rwanzuye ko batatanze ibimenyetso bazisaba ubusanzwe abantu basaga mirongo cyenda nibo bari baregeye urukiko basaba indishyi zisaga miliyari y'amafaranga y'u rwanda ariko urukiko rwari rwemereye abagera kuri mirongo ine na bane indishyi abandi rugaragaza ko batatanze ibimenyetso by'ibyo bavuga abaregera indishyi basaba ko paul rusesabagina na bagenzi be makumyabiri baryozwa ibyabo byangirikiye mu bitero bya gabwe na frn nubwo bisa nk'ibizagora benshi mu baregwa kubona ubwishyu basabwa kuko usanga bafite ibyo batunze ari bake cyane ugereranyije n'ibyangijwe bisabirwa kuriha rusesabagina n'abo bareganwa hamwe bakurikiranyweho ibyaha bifitanye isano n'ibikorwa by'iterabwoba byagabwe ku butaka bw'u rwanda bikagwamo abaturage icyenda abandi barakomereka bibaviramo ubumuga budakira ibitero byabaye hagati ya bibiri na cumi n'umunani na bibiri na cumi n'icyenda iburanisha rizakomeza kuri uyu wa kane asumuta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali urakoze yasumita dukubitire mu burundi abanyagihugu bo mu ntara ya bujumbura bavuga ko batoroherwa gushika ku murwa mukuru w'intara yabo bavuga ko bitumwa n'uko ibarabara rija ku murwa mukuru w'iyo ntara ritorohereza uruja n'uruza rw'abantu n'ibintu bagasaba ko ryokorwa kugira ngo intara yabo itere imbere nk'izindi inkuru ijwi ry'amerika rifatanije n'abakunzi baryo tuyisomerwa n'umumenyeshamakuru wacu desire hatuyimana ari i kigali mu rwanda kugira bashike ku mugwa mukuru w'intara ya bujumbura baba ababa mu micungararo y'ibarabara rigana ku mugwa mukuru w'intara canke abarengana bavuga ko ryuzuyemwo ibinogo n'amabuye babwiye abakunzi b'ijwi ry'amerika ko iryo barabara ritari rikwiye kumera uko rimeze muri kino gihe bafatiye ku kamaro karyo inkukura ikigenda irahitana imirima y'abantu kubera imvovo ari nyinshi iriko iraca mu mabarabara kandi iri barabara rija ku mugwa mukuru w'intara komine sare kubona nk'ibarabara nk'iri rimeze ukuye rija ku mugwa mukuru w'intara kuko n'ibarabara riteye isoni ibi bimangamanga biri mu mabarabara hariho n'ibisiduka bigasidukira mu ibarabara bigatuma aho hantu haguma hatembagara hari n'ahandi aha bituma n'iryo barabara kubera ritameze neza rituma umuvuduko w'amazi uva mu ibarabara ukurukira munsi y'imisozi imisozi ikaguma itindagurika naho iryo barabara rirangwamwo ibinogo n'amabuye abagendesha ivyuma vyunguruza abantu n'ibintu bavuga ko ivyuma vyabo bihononekarira uno mukenyezi akavuga ko ivyo bica bituma basabwa amafaranga menshi mu kwiyunguruza bakoresheje ivyo vyuma kuko nka twebwe abanyagihugu bato bato tugiye nko kurangura utuntu itike iratugora cyane nk'aho twaba dutangira amajana atanu mu kumanuka ubuye duca dutanga igihumbi n'atanu aho rero ibyo nibyo bintu bitugoye abitura ibiro vya buramatari w'intara ya bujumbura baturutse mu makomine agize intara ya bujumbura nta rindi barabara bikorako bagasaba nyabona ko byokorwa kugira intara yabo itera imbere nk'izindi kubona nk'ibarabara nk'iri rimeze ukuye rija ku mugwa mukuru w'intara ritubakiye ngo dushikira imbere bikagenda neza kwiri barabara karikora tukaja ku mugwa mukuru tugenda neza hakurya kw'iyo hepfo mu gisagara urabona mu gisagara amabarabara arubakiye twebwe rero ukuntu tubona tubona ko rikwiye gukorwa hama abanyagihugu bagaca heza eka n'abatware bagaca heza rero mu binyakuri n'abatware boba babishoboye bagerageze barakwiryo barabara ryokorwa bishoboka babijemwo kugira iryo barabara n'ukuri rikorwe ibarabara ahantu hatagira ibarabara n'ibintu bintu ntibigenda neza buramatari w'iyo ntara aremeza ko amabarabara yo mu ntara arongoye ameze nabi haraheze igihe kitari gito yabwiye abakunzi b'ijwi ry'amerika ko leta ifise umugambi wo kuyasanura desire sengiyumva ni buramatari w'intara ya bujumbura amabara ajya ku mugwa mukuru w'intara ya bujumbura ahanini ni abiri rimwe rihanyuka kuri barabara rne iryo barabara kuva kuri rne bigushika ku mugwa mukuru ni ibirometero cumi na kimwe ni barabara rigendeka nabi cyane ibarabara ry'ibivu rishaje rero twaragerageje kuvuga kubwira ubushikanganji bubijejwe ubu rero bariko barisuganya baramaze kucaho barapima bashyiraho dupiketaje kugira ngo iryo barabara barisharije barishiremo kariyeri turizigiye ko vuba icyo gikorwa kizotangura mu kurindira ko ibikorwa bitangura hari icyo buramatari w'intara ya bujumbura asaba barongoye ni uko aho bishoboka baba barasibura ayo mabarabara kugira uruja n'uruza rw'abantu n'ibintu rubandanye buke buke muri iyo ntara yo mu burengero bw'uburundi tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika isameranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ubu naho ni wa mwanya w'ikiganiro amerikana cerekeye ibyaranze amerika muri kahise hamwe no muri ibi bihe tugezemwo umugenzi wacu thomas kamerindi aratubwira ko ihinyanjurwa rigira cumi na rimwe ry'ibwirizwa shingiro rya leta zunze ubumwe za amerika
mwaramutse neza ku itariki ya karindwi y'ukwezi kwa kabiri igihumbi magana arindwi na mirongo icyenda na gatanu ivugurura rya cumi na rimwe ry'itegeko nshinga rya leta zunze ubumwe za amerika ryaremejwe burundu ribuza abaturage n'abanyamahanga kurega leta iyi n'iyi itari iyabo mu nkiko zo ku rwego rw'igihugu nibyo tuganiraho muri make ikaze mu kiganiro amerikana muri iki gihe leta zunze ubumwe za amerika igizwe na leta mirongo itanu zitandukanye buri leta yose ifite inkiko zayo bwite zitandukanye n'izo ku rwego rw'igihugu n'ibyo ziburanisha biratandukanye bikurikije uko amategeko abigena mu gihumbi magana arindwi na mirongo cyenda na kabiri umugabo witwaga alexander shizom wo muri leta ya carolina y'epfo yareze mu rukiko rw'ikirenga rw'igihugu indi leta bituranye ya georgia zombi n'izo mu majyepfo y'uburasirazuba bwa leta zunze ubumwe za amerika kugira ngo imwishyure imyenda yari imurimo georgia yanze kwitaba ivuga ko umuturage w'indi leta adafite uburenganzira bwo kuyirega kandi ko nka leta yigenga idashobora gukurikiranwa mu rukiko itabanje kubyemera ubwayo ariko ku itariki ya cumi n'icyenda y'ukwa kabiri igihumbi magana arindwi mirongo cyenda na gatatu urukiko rw'ikirenga rwa leta zunze ubumwe za amerika rwaciye iteka ruvuga ko leta ya georgia igomba kwishyura alexander shizon iri teka risobanura ko itegeko nshinga mu ngingo yaryo ya gatatu igika cya kabiri rikuraho ubudahangarwa imunite mu gifaransa bwa leta zigize igihugu bityo rero ko ryemerera abaturage kuba bazirega mu nkiko zo mu rwego rw'igihugu leta nyinshi zahise zitera hejuru zivuga ko iri teka rishobora kuzambura ububasha bwazo no guha ingufu nyinshi guverinoma yo ku rwego rw'igihugu impaka zafashe intera ndende cyane bituma senateri witwaga caleb strong wari uhagarariye leta ya massachusetts yo mu burasirazuba bw'igihugu yihutira gushyikiriza inteko ishinga amategeko y'igihugu congress umushinga w'itegeko rikuraho iteka ry'urukiko rw'ikirenga niwo wavuyemo ivugurura rya cumi na rimwe ry'itegeko nshinga ry'igihugu ijwi ry'amerika ivugurura rya cumi na rimwe ry'itegeko nshinga rya leta zunze ubumwe za amerika rivuga ko inkiko zo ku rwego rw'igihugu zidashobora gukurikirana leta mu zigize igihugu irezwe n'abaturage b'indi leta cyangwa abanyamahanga congress yaritoye ku itariki ya kane y'ukwezi kwa gatatu igihumbi magana arindwi na mirongo cyenda na kane ihita iryoherereza leta cumi n'eshanu zari zigize igihugu icyo gihe kugira ngo ziryemeze burundu nk'uko itegeko nshinga ribiteganya ryari rikeneye umugisha wa leta byibura cumi n'ebyiri ryabonye ijwi rya cumi na kabiri ku itariki ya karindwi y'ukwa kabiri igihumbi magana arindwi mirongo cyenda na gatanu bityo riba ryinjiye burundu mu itegeko nshinga ry'igihugu icyo gihe hariho n'izindi manza zinyuranye hagati y'abaturage n'izindi leta zimwe na zimwe zahise ziburiramo nk'uko tubisanga ku rubuga constitution center akadomo org rwazobereye mu by'itegeko nshinga rya leta zunze ubumwe za amerika uko iri vugurura ribivuga ariko ntibisobanuye ko leta iyi n'iyi idashobora gukurikiranwa mu nkiko zo ku rwego rw'igihugu urubuga constitution us akadomo com narwo rwazobereye mu by'itegeko nshinga rya leta zunze ubumwe za amerika rusobanura ko bishoboka iyo leta iregwa ibanje kubyemera cyangwa se iyo congress ishyizeho itegeko riyambura by'agateganyo ubudahangarwa bwayo nk'uko itegeko nshinga ribiteganya ikindi urubuga constitution center akadomo org rwandika ko ivugurura rya cumi na rimwe ry'itegeko nshinga ritabuza inkiko zo ku rwego rw'igihugu kwakira ibirego by'izindi leta n'iza guverinoma yo ku rwego rw'igihugu iyo bigaragaye ko leta iyi n'iyi yarenze ku itegeko runaka ryo ku rwego rw'igihugu ibyo ari byo byose iri vugurura rya cumi na rimwe ry'itegeko nshinga rya leta zunze ubumwe za amerika rishimangira ubwigenge n'ubusugire bwa leta zigize igihugu zahaye guverinoma yo ku rwego rw'igihugu igice gito cyane cy'ubwo busugire nko ku birebana n'idolari ububanyi n'amahanga no kurengera igihugu n'iryo pfundo ry'ubutegetsi bw'ibihugu byishyize hamwe federation mu gifaransa nshuti zacu ikiganiro amerika cy'uyu munsi nahagihumurije mbashimiye cyane rwose ko mwagiteze amatwi mugire umunsi mwiza umunsi w'amahoro mwari kumwe na tomasi kamirindi murakaraba
rwose mukunda iradiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha turashimiye bagenzi bacu bagize uruhara mu itegurwa ry'amakuru twabashikirije turashimiye kandi na dedone cyubahiro yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye edi rwema niwe yarabihagarariye turabashimiye namwe inshuti mwese mwaduteze amatwi mugire amahoro n'umunsi mwiza
radiyo nziza y'icyitegererezo ijwi ry'amerika radiyo yanjye radiyo yawe karaga urushinge ku makuru nyakuri Yeah, yeah. ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika